Hii ni redio Hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muzi uteze amatwi uyu munsi ni kuwa kane tariki indwi ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkunikije urunani rw'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mrcd rwemeza ko ingabo z'abagwanyi mu rwi fln zifise ibirindiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ari izarwo ntituvuga yuko ari fdn igaba ibitero byose mu rwanda uyu ni innocent biruta icegera c'umunyamabanga mukuru wa mrcd asobanura ko biteguye guharanira impinduka z'ubutegetsi mu rwanda ni inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inyishu leta y'u rwanda yahaye abashingamateka b'igihugu c'ubwongereza bari banditse bayisaba kurekura general rusagara na colonel tom byabagamba inkuru yerekeye amakenga ya agathon rwasa arongoye umugambwe cnl inkuru y'amesha amakuru ane y'ikinyamakuru iwacu bapfunzwe hamwe n'ico urwego rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu burundi bivuga ko hamwe n'ikiganiro innocent biruka icegera c'umunyamabanga mukuru urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u rwanda yahaye ijwi ry'amerika turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na aloyiza bigirimana hamwe na museneza aloyiza umwanya wawe urakoze fred tuyahereye mu yavugwa muri sepeyi abashikiriza amanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe kuri uyu musi wa kane niho bakatira urubanza umukuru w'abahoze barwanya leta ya kongo bosco ntaganda ni nyuma yaho mu ntango z'uyu mwaka yagirijwe ivyaha vyo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu ntaganda agiye gucirirwa igifungo co guherayo ku vyaha yagirizwa ko yarongoye ubwicanyi mu gice gitunze ubutare mu ntara ya ituri muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu myaka ya bibiri na kabiri na bibiri na gatatu uwo mugabo w'imyaka mirongo ine n'itandatu afise amavuko yo mu rwanda yabaye uwa mbere yagiriwe n'ivyaha byo kugira abaja abakenyezi mu kubasambanya, kubasambanya igihe yacirirwa urubanza na CPI mu kwezi kw'indwi muri CPI kandi iyo sentare ivuga ko ifise amakuru y'ahari Saif al-Islamu al-Kadhafi n'umwe mu bahungu ba Muammar Gaddafi hamwe n'abandi banyalibiya babiri bagirizwa ivyaha vyo mu ntambara fatu bensuda umushikirizamanza mukuru wa cpi yabishikirije akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu abantu batatu baronderwa ni na cpi ku vyaha vyo mu ntambara birimwo ubwicanyi ubu ukuboreza igufa hamwe n'ivyaha vyo guhotera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko bishikirizwa na bensuda bamwe mu bagize akanama kaoni kajejwe umutekano ku isi bavuga ko bababazwa n'uko abo bagabo batatu kugeza ubu bacidegembya ububirigi bwo busaba ko bafatirwa ibihano n'ishirahamwe mpuzamakungu oni muri afurika kandi igitero ku mamodokari yari atwaye abakozi b'ikompanyi y'abanyekanada icukura ubutare muri burkina faso cyahitanye abantu mirongo itatu n'indwi abandi mirongo itandatu barakomereka ejo ku munsi wa gatatu byashyikirijwe na buramatari w'intara yo mu buseruko icyo gitero cyabereyemo kibaye igitero kigira gatatu kigabwe n'abakora iterabwoba kuri iyo kompanyi semafo mu mezi cumi n'atanu mu gihugu cya burkina faso burkina faso ni igihugu gikenye kandi gifise ibibazo bya politike mu karere ka sahel abasirikare bayo nta bikoresho bya gisirikare bigezweho bafise kandi nta myimenyerezo ya gisirikare ikwiye bafise ibitero byaba ibikorwa mu mihana y'abantu imitego yo mu mabarabara hamwe na bombe ziterwa n'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga amajana atandatu na mirongo itatu muri ico gihugu nk'uko bishyikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp hano muri amerika umukuru wa komite y'inama nshingamateka ijejwe iperereza yashikirije ko guhera mu ndwiza abanyamerika bazokumviriza ku mugaragaro bamwe mu vyabona mu matohoza ariko arakorwa ku vyagirizwa perezida donald trump adam schiff ayirongoye yashikirije ko iyo komite izokumviriza ku munsi wa gatatu w'indwiza bill taylor ni umudiplomati wa amerika muri ukraine uwundi azokumvirizwa uwo munsi ni george kent icegera c'umunyamabanga ajejwe uburaya na aziya mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu ya amerika shif yavuze ko mari yovanovici yahoze ari ambasaderi wa amerika nawe muri ukraine nawe akazokumvirizwa ku munsi wa gatanu w'indwi iza nyene bose uko ari batatu baramaze kumvirizwa n'iyo komite ariko vyabaye mu mwiherero ni ku vyaha perezida trump yoba yagirizwa ko yarenze amategeko bishobora mu gihe vyomwagira ashobora no gukurwa ku butegetsi muri amerika kandi abakenyezi babiri b'abanyamerika bafise amamuko muri somaliya baratsindiye intebe mu nama z'ibisagara mu mareta ya minnesota na mene amareta arimwo ibitigiri binini vy'abanyafurika mu matora yabaye ku munsi wa kabiri nadia mohamed yatowe mu gace ka st louis park mu gisagara ca minneapolis mu ntara ya minnesota saifa nawe khalid yatowe mu gisagara ca lewiston ni muri leta ya mene bose ni abo mu mugambwe w'abademokarate kandi n'abayisilamu kandi bazoba babaye abimukira b'abanyesomaliya batowe guserukira ibisagara leta ya minnesota niyo leta yo muri leta z'ubumwe za amerika ibamwo ibitigiri binini by'abanyesomaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uwundi munyasomaliya azwi ku izina rya ilan omar yaratowe mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika
urakoze yaroyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi na mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini leta y'u rwanda ivuga kwito kwivanga mu ngingo z'ubutungane iyi ni inyishu ngufi u rwanda rwashikirije abadepite batandatu b'abongereza bari bandikiye perezida paul kagame w'u rwanda bamusaba kurekura bamwe mu bantu bapfunzwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda claude ganza munyamagana niwe agiye uh, kudushikiriza inkuru guverinoma y'u rwanda yandikiye abadepite b'abongereza bari baherutse gusaba perezida paul kagame kurekura general frank rusagara na colonel tom byabagamba aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi na gatandatu igifungo cy'imyaka makumyabiri kuri general frank rusagara na makumyabiri n'umwe kuri colonel tom byabagamba rumaze kubahamya ibyaha birimo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho no kugambirira guteza imidugararo muri rubanda hakiyongeraho no kwamburwa impeta zose za gisirikare guverinoma y'u rwanda ivuga ko umwanzuro aba badepite bashingiyeho y'uko aba bagabo bombi bafunzwe binyuranyije n'amategeko ubwawo ukemangwa kuko abakoze raporo yanaje kwemezwa na oni batigeze basaba u rwanda kugira icyo ruwuvugaho u rwanda ruvuga kandi ko kugeza ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'umunani ubwo oni yemezaga raporo y'abunganira abaregwa bari batarakatirwa minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta johnson businge yavuze ko general frank rusagara na colonel tom byabagamba bajuririye igihano bahawe bityo ko na n'ubu urubanza rwabo rutarapfundikirwa kuko ruri mu rukiko rw'ubujurire minisitiri businge avuga ko mu mategeko y'u rwanda ntaho guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye ariko ko bitaba bikwiye ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko bugira icyo buvuga bukora cyangwa busaba ko bikorwa mu buryo runaka ku manza inkiko zitarafataho icyemezo cya nyuma nk'uko abadepite babisabye ibi bikozwe ngo byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urwego rw'ubucamanza kandi rwigenga minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda businge johnston avuga yuko amategeko y'u rwanda atanga amahirwe yo gusaba umukuru w'igihugu imbabazi kandi ko general frank rusagara na colonel tom byabagamba nabo bemerewe kuzisaba mu nzira amategeko abiteganyamo nibutse ko ibaruwa ari isubizo y'abadepite batandatu barangajwe imbere na baroness de suza wigeze kuyobora inteko nkenguzamateka y'ubwongereza boherereje perezida w'u rwanda paul kagame bamugaragariza ko batewe impungenge no kubona general frank rusagara na colonel tom byabagamba bakomeje gufungwa muri iyo baruwa bibukije umukuru w'igihugu ko abo bagabo bombi bahesheje u rwanda ishema mu mirimo bakoze
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
agatongwasa umukuru w'umugambwe cnl utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rundi avuga ko hari umugambi w'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu yemeza ko azi aho amanama abera kandi ko umugambi winyigije inyuma ari ukumufunga no gufuta umugambwe cnl mu kiganiro haye ijwi ry'amerika asigura ko hari imipira irenga ibihumbi bitatu zo kwambikwa abantu bazitirirwa abagwanyi biwe ni inkuru ya eloge wirikaniriza mu manishamakuru y'ijwi rya amerika i nairobi mu gihugu cya kenya umukuru w'umugambwe seneri akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi yemeza ko afise amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari inama z'ubutavanako zigamije kurementaniza umugambwe wiwe agaton rwasa hariho ubundi bubisha rero buriko burategurwa ububisha bwo kurondera kurementaniriza umugambwe senero yuko ufise abagwanyi n'ibigwanisho ivyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubu hari urukurikirane rw'amanama kuva itariki ya mbere y'uku kwezi abantu ntibasiba mu nama harimwo abantu bo mu ntwaro ngaha muri bujumbura rirare harimwo abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i bujumbura rwasa avuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifise ibimenyetso vy'umugambwe wiwe mu ntumbero yo kuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afise abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe senere nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha ko ikorerwa muri amwe mu maimprime hari mu gisagara ca bujumbura niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko goseneri inyankamugayo mugabo iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye ni uko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe b'imbonerakure n'abandi b'ibindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare n'ibigwa ibigwanisho hama bagaca bagira umusako igihugu cose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkaca nshirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho niho ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa n'ako kagwi k'izo nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimwe n'iryo rementanyanye ry'iyo mipira kuko amatwi asumira ejo barangije inama imipira imwe imwe baciye batangura kuja kuyijana hirya no hino iyo babwiriza kuja kuyiha abantu abantu rero urumva ni abantu b'indongozi mu mugambwe cnr umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo nacyo bazoshikako ibuye riserutse ntigica isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashobora kumenya ba nyeneyo turashobora no kuidentifya aboba bafise icyo kiraka siyo yihaye ikiraka hariho abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ivyo bintu biriko birakorwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu nawe we ntiwokwera mu ntara zimwe zimwe z'uburundi hari abanywanyi ba senere bamaze gufatwa bagirizwa gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba ni umunyamabanga wa senere muri komine buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugo iwe habanje kubisakwa rwasamenyesha ko ivyo vyagirije bitagira ifatiro buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko uwo muntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene nta basanze mu nzu nta niyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hirya ku rubibi ururimi rw'iparasere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzi ofisiye mu gisirikare hano bita mu ishanga muri komine buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byomworohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biriko biraba rero vy'amarementanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanase hariho n'ivyo bindi kuvuga rero ngo ni ukugira publicite oya namba abatware nibibuke yuko uburundi ari ubw'abarundi bose uburundi si ubw'umugambwe uyu ucanye uriya agatorwasa nta mazina y'abariko bakora ico gisementanya rigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugabo yemanga ko ahari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya amerika riracarondera ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira bagire ico bashikirije kuri ino vyagiriji vy'umukuru w'umugambwe senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u rwanda mrcd ejo ku munsi wa gatatu rwakoresheje ikiganiro kigenewe abamenyesha bakuru i buruseli mu bubirigi abayobozi barwo barongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu rwanda kandi bemeza ko ingabo za frn force de liberation nationale ari izarwo innocent biruka icegera c'umunyamabanga mukuru wa mrcd mu kiganiro yagiranye na venuste nshimiyimana twebwe turi umuryango nyarwanda witwa mrcd rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa frn biyemeje mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuba ingufu n'iz'abaturarwanda kuva uyu munsi nimba numva neza nk'uko umaze kubivuga muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za efereni zivugwa yuko zigaba ibitero mu rwanda zikica abantu ntituvuga yuko ari efereni igaba ibitero byose mu rwanda kuko mu rwanda habaye byinshi irabumvise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize hari inkurikizi zabaye hari abahamagawe na za ribu ze babazagira ngo bumvise bigeze bumva twe batuvugamo twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose tubwire abo bose ko isaha yageze yo kwirengera abo banyarwanda baba bayebye nibo nshaka kumva u rwanda rutuwe na miliyoni hafi cumi n'ebyiri mu rwanda bahatuye bafite umutekano yo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya ntabwo sinumva ivuga ngo abanyarwanda rwanda abo ushaka kuvuga impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga nahoze numva ejo bundi umugabo witwa barafinda umugabo witwa barafinda sekikubu si umusazi ahubwo gusara kwe ni kwiza kuko avuga iranguruye ijwi igenda ndashaka kukubaza ku byerekeranye na na eferene n'ibyo bitero muvuga mukora murareba mugasanga u rwanda magingo yaho rugeze rukeneye ibyo bitero urebye aho rwavuye n'aho rugeze rwiyubaka u rwanda rero aho rwavuye ngira ngo nagira ngo nkubwire yuko u rwanda twabisobanuye nabyo ntabwo aho rwavuye ari habi nk'aho rugeze ubu nk'aho ejo rushobora kuzaba ruri ntabwo biruka aho u rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya aho u rwanda rwavuye ntabwo ari habi twebwe turafata iriya gahunda ya fpr yose yatangiye mu kwa cumi muri mirongo cyenda tukageza muri mirongo icyenda na kane ariko ntitwandike amateka biruka ubu ngubu turi muri bibiri na cumi n'icyenda u rwanda aho rugeze ubu ngubu nkamwe ndakubaza iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka guhindura ibintu ni iki kintu muzazana u rwanda rudafite muzabihinduza agakoni k'abanyabufindo oya ntituzabihinduzaga ko ni k'abanyabufindo aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku butegetsi nibo babona amagambo yo kuwusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo rubanda iyo hasi y'abanyarwanda yabivuga ukundi aho abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe ibyiza bikorwa bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga mirongo icyenda ku ijana badafite ijambo biravugwa uzajye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo ingabire atinyuka akavuga ahubwo se wo ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicaye iwe kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze ingabire afite igihagararo yubatse ingabire yaratinyutse ni umukobwa w'i rwanda none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye ku bamushize bamushize no mu gihome nyine yanga aho kwitaba niho Imana aho niho arasohoka.
none uriya ni Yanga kuko umukobwa arasohoka.
aho uriya ni umukobwa w'umunyarwanda nawe uri umugabo w'umunyarwanda kuki wowe utagenda ngo wubake izina ukorere politiki mu rwanda icyo gihome bakigushyiremo ugisohokemo ariko noneho ugira uburenganzira bwo kuvuga nk'umugabo hari n'abandi ba- ba- bafunzwe kandi barasohoka ba- baragororwa bajya mu mirimo barongera bara- ba- ba- ba- ba- bahabwa imirimo ya leta kandi bayikora neza kuki ibyo ngibyo mwebwe mutabikora mugahitamo gusa kuvuga ngo tuzagenda ku ruhembe rw'umuheto reka ngerageze kubabwiza ukuri wenda umpa ijambo kuri ijwi rya amerika eh, ukuri efu umpa ijambo mbabwize ukuri hanyuma nimbona inzira nzagenda mbabwire no ku muharuro
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yasozereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa abarundi kuza musubirira afise amahirwe yo gukomeza aho ibikorwa by'amajambere byari bigeze mu gihugu uwo mwiherero wari umaze iminsi ibiri ubera igitega ku murwa mukuru wa politika iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi baryo mu burundi tuyishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu ari mu rwanda desire atuyimana uwo mwiherero wa leta y'uburundi wari umaze iminsi ibiri ubera ku mugwa mukuru wa politiki gitega urongowe n'umukuru w'igihugu cy'u burundi n'uwo gusozera ikiringo petero nkuru nziza yari yaratorewe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu prosper ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'uburundi yabishikirije mu isozegwa ry'uwo mwihwezo uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko ni umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu gihu- mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza uyu mwiherero rero wari ukuraba ingene ibikorwa byagenze kuri iyo myaka yose itanu urumva wari umwiherero udasanzwe kwari ukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukorwa yagoranye hanyuma no kuraba imigambi yokorwa muri aya mezi asigaye hari ikidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nk'uko uwavugira leta bishikiriza ntagwamiye avuga nk'ibijanye n'imigambi izobandanya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye umunyamabanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu misi ya nyuma leta isigaje ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganji bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vy'ejo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cane impanuro z'umuvyeyi impanuro za sebarundi yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana murazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka yavuze yuko si iminsi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mu kirundi novuga ntibazoshike bamena umushike ahubwo bazosange ari ubusizi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yibukije abashikiranganji ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene prosper ntawugwamiye amenyesha ko perezida nkurunziza yishimira ibyaranguwe na leta yiwe n'ubu rero babandanya n'ababyeyi ntibarabe imigambwe bakomokamo ntibarabe intara bakomokamo ntibarabe n'amashengero basengeramo bumve ko ari ababyeyi hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze aca babwira ko igihugu kiri kumwe nabo yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti ciswe ingoma kidacanwa nuko rero iryo teka rero imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako ko nawe nyene azoguma ni hafi yawe mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusange rero cyavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura muri rusange yatanze amanota mirongo icyenda n'atanu ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bariko mu bikorwa bakoranye bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu petero nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bwiya bw'ivyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
sese